queen naomi family never talk anything. um, but dem dey fear say make she no go enter palace now come go the fear to act as a big queen a blessed queen an appointed queen where she be for inside the honey of ife palace her mama dey leave decision for queen naomi hand to make make she decide if she wan really really go back on the 30th or not because ground hot well well for inside the palace nothing don settle i know say some people dey believe say eh, peace dey everything don dey alright everything don stew but na lie o oh, everything no stew o oh. many many wahala still dey unresolved for inside the palace o oh. That is why queen naomi family dey fear say make she no come go enter inside the palace come go become there there there like she be before the first time wey she enta the palace because <laughs> eh, twice beating eh, wey na bad thing o oh. make you no go enter come say you dey go find where you dey comot again the information no go sweet for many people ear but the Ooni of Ife himself e be as if say e dey adamant say he won't make queen naomi and her son even come back inside the palace at this point because he go need to allow all these women comot comot give space for queen naomi so that she go fit take her full chest enter the palace and take her full chest take her role eh as the queen queen of the zanga my correct correct people, this alleged information wey i don dey hear don dey spark many many reaction for comment section wey i see this particular alleged information last last all the big big parcels of sacrifices and juju wey miriam and ronke don do e be as if say e dey work o oh. because eh, many complicated information wey i dey hear now for inside the palace e dey be as if say dem don succeed to scatter the return of queen naomi i no know na so e dey be me for body but make i still knack una the tori as i take dey hear di matter allegedly una welcome back again to my youtube channel o oh, my correct correct people. if na the first time wey you dey see this youtube channel abeg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o oh. na you go go go na im be the real mvp correct people abomination na abomination na we dey hear say dey happen for inside the palace of the oni dem tok say oni of ife elders allegedly or oh, dem don dey scream abomination queen naomi e say e no go dey allowed to enter her own chamber make una calm down make i give una the update today tori no be small something queen naomi dey shocked as palace elders talk say make the honey of ife no bring queen naomi come life for inside im eh, chambers yes dem say queen naomi eh, oni of ife na a traditional ruler na im be and as e be the custodian of di yoruba eh, deity e get rules wey e must follow according to how dem take tok am for palace dem get constitution wey dey guide dem you know dey guide all di activities wey oni dey partake in especially as a custodian of di yoruba tradition wey im be as oni of ife e no fit to chop some things eh e no suppose to see some things eh e no suppose to even sleep somehow e get the kind way wey e no fit to sleep as per say na im be di custodian of di tradition one major rule be say the honey no suppose dey the same chamber uh, with uh, some of the women um, especially during their nkan osu um, mm, na so people take talk am for tradition women wey dey inside their nkan osu dem dey regard them as people wey be say dem dirty whether you be queen you be olori abi you be any ayaba or anything they dey regard them as say dem no dey dirty and you know queen naomi now na woman na she be now she no suppose near the Ooni of Ife at all at all in this kind of eh, nko osu thing this one na the first rule wey dem don already teach all the old women wey Kabiyesi don ever ever carry enter inside the palace dem don already make am clear to them now Ooni wan make queen naomi stay for im chamber na wetin im want whether im dey for im nkoshu or not dem want make im dey for di palace but elders don dey scream say na abomination o na abominene dem say queen naomi must follow tradition and stay for her own apartment if di honey insist make queen naomi stay wit am e eh, mean say anytime wey she dey for her nkooshu she go need to comot from the palace until she eh, clean all her dirty comot for her body na so dem dey talk am The council of elders and chief don raise the matter. say this one don pass love matter. say the eh, the oni na a custodian of the tradition and he must uphold the tradition enu go dey do omenenu why dey dey do omenana mm-hmm. dem say no woman fit live for di honey chamber na di rule be dat as long as say e dey for im nkan oṣu to be on di safe side Oni tok say im e sabi all di rules and regulation but im e want make we naomi dey comfortable and im e wan put am for di palace and di place wey fear no go enter her body im tok say make she come back to the palace without any fear na im be im paramount desire especially with all this cow head cow head wahala wey be say reverend esther ajayi don dey tok about since queen naomi family never talk anything for this matter. o but dem dey fear say make she no go palace come go dey fear make dem no go plant fear for her body because queen naomi na woman wey Kuroja e strong well well her mama dey leave decision for her to make so dem no say queen naomi na a very strong will person make she decide if she wan go back to the palace or not but wetin dem no go want from am be say make dem come put fear for inside her body but oni right now e dey adamant say e wan make queen naomi and im son come back to the palace and they go stay with am for inside the chamber regardless of any rule and e no go allow anybody spoil dis reunion elders don talk. say no matter how dem dey love demsef queen naomi and di honey truth must be told tradition must be followed tradition must be upheld oni dey insist say queen naomi go return and e go stay for im chamber and if im go stay for im chamber im no want make anybody put mouth for am until she get her own comfortable uh, space for inside the palace wey be say even if say anything anything say she go her mind go strong to stay there because they don really plant fear for queen naomi right now but we no know whether that fear enter her body abi na just fear wey im family dey try to portray Eh? After all the thorough prayers and cleansing, Queen Naomi should return to her own apartment. She be a daughter of Zion, yes. And the only of Ife, Ife then, e need to find a way a way to stop all this manipulation because people dey talk say all this matter wey dey dey carry come outside now na elders na im dey cook am na dem dey cook am up who know better? all these oloris now don pay dem some money wey make dem come They come bring this kind ugly information They come outside They wan take am put fear for queen naomi body my correct correct pipo wia dem dey since when kabiyesi dey work to bring queen naomi back why dem no bring all this information so that kabiyesi go work with the information at the same time why e come be say na now When they be say everything don dey settle to bring queen naomi back na im all this information dey rear their ugly heads e get as e be e get as e be now dem don dey scream abomination abominene abomination abominene say kabiyesi wan do abomination for inside di palace if e carry queen naomi enter chamber because e no fit know when e go enter im period im nkan oṣu and all of dat my correct correct people. Now this alleged information now bin don hear o Now dem tossing say straight from the palace of the oni of ife Now say na ateyera eh, na say make i still still package and come informate my correct correct people. also as na wetin una sef bin think about eh, this particular information eh una think say na right time for the elders to come dey come point these things out I abeg make you feel free make you share your thought below in the comment section if you never like and share the video your own no go spoil make you try like and share the video if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell abeg make you try do that one i dey come with more updates